beg my people, make una come see step stepmother do to step stepdaughter hello my people, welcome to my youtube channel nneka queen tv and also welcome to my facebook page nneka tv my correct correct people, my ogbonge people, how now day? thanks for watching for those of now where they follow me for say baba god will bless sooner. for those of now where they share where they like say baba god will also bless sooner. and for those of now where just they watch where, be say you ever follow me beg. May you just help me hit the subscribe button button or the follow button so please don't forget to share my people the story when i get when i want nakuna. so <laughs> hey hey my people i don't know why some women get very evil mind some women too get bad mind some women short, a queen soon I dey be ekwensu wey dem they call a queen soon. in short eh, this life and eh, I na ekwensu oh. a queen soon no day that a eh, fire Now this earth na the devil So women are devil my people now say this small girl una dey see so for dis video dis small neye wey una dey see for dis video so make una see wetin stepmother do am hmm. his stepmother na give her all dis mark all dis bash bash bash bash wey full im body so Which under her leg dey say dis small girl no dey fit waka hmm. because of wetin her stepmother don do to her Even the one way is senior am too dem say that one dey seriously sick due to the waiting the stepmother the maltreatment wey the stepmother They give her and her sister too. My people come o, I wan ask one question. Why e be say some women pikin where dem not born from their tummy they no they no They use better eye They look am at all at all they go they maltreat am some go even carry ass get they go maltreat am some go carry somebody say they make e come They stay with they, they go maltreat am many times now they carry this kind of video they call this my platform i don't know why so women dey like this well i don't know why so women dey very wicked like this in short eh this one are witchcraft witchcraft now we go call this one This one na eh, This one when he happen so eh they say this small pikin eh e ever eat o oh, since how many days e stepmother pursue am comot for house the way you carry your own for nine months now so another person carry im own for nine months why you go dey maltreat another person picking like this you no want use good height and look because say no be you born Now you if you know say you no go feel take care of somebody picking, you no go feel become step mother to another person picking. no better marry the father just better stay your own jejeje you allow the papa stay him own jejeje instead of you to marry her, at the end of the day you go come dey maltreat the children like say they no be person born dem my people make i say also where the where the father of these children they will be say he wife dey mature his children like this to the extent will be say they pursue this little girl if this girl age too much she not go pass six to seven years They pursue this little girl come comot for us. after all the old bash bash bash Where the stepmother don't put for im body and i believe say this little girl get father because now now im father na married that stepmother put for house. Hmm. So women, eh, I beg this video, make una help me share this video. Because these people, they call upon human rights activities, May they come intervene for this matter. May they come help this money here with his sister so that this woman wey be say e do this thing e no go go unpunished this kind person re re he really need to receive e own punishment They go deal with her well well so that next time he go know how to treat person pikin well as e dey treat e own my people make una see the leg na the leg una dey see so as i just dey talk this video na so the thing dey pain me for my mind well well because eh, now as you carry your own for nine months now so this person mama carry him own for nine months you know only god know where this girl mama dey whether I still dey alive or oh, whether I not dey alive na only god now him know so my people I abeg make una help me share this video share this video because this matter eh so that make eh, human rights activities make dem make dem see this video because these people want make dem intervene into this matter. e want make di stepmother make e feel the pain where these children they feel make e know how e dey painful make you know whether e dey painful or not so my people, now here i go leave this video make you now watch you. if you now watch am finish make you now not forget to subscribe to my youtube channel nika queen tv and for those of now who don't follow me baba god go bless you now. so this matter now is if for happen make you now watch the video bye bye for now Nah. Nah. Look at look at the the the, the, the mark. Deep, deep. Eh? Look at mark. Look at mark. Look at mark. If she remove her cloth, you see serious mark everywhere. Eh? This girl. Uh, uh, look at look at look at her back. This is very painful. This is very this is uncover. This is wickedness. Even the other sister uh, is uh-huh. still going through this. The other sister thing. is going through this thing. Uh, the other sister is seriously sick because of the maltreatment. Yeah? We are we are calling on the on the human rights. We are calling on human rights organization to come and intervene on Neye. Yeah? Look at her foot. She cannot walk. They maltreated her and pursue her out of the out, out of the house. Since, Since today she have not eaten. Please, we are begging on the on the international organization, on the human rights organization to come and intervene on this girl, on on Nene. The stepmother is maltreating her. This girl is seriously sick. The sister is seriously sick. She also passing through this this maltreatment. Please. This is inhuman. Yeah? This thing is happening in Penox, Emene, Emene Nugu State. In Penox, Penox Junction. This is wickedness. Yeah? This is wickedness. Yeah? Eh? Did you eat yesterday? You did not eat. Did you eat anything today? What kind of wickedness is this? Yeah? This girl need intervention. This girl is need aid. Eh? Just Please, we are calling on on on, on human rights on human right to come and intervene on this little gear. This is too much. This is not the first time. This is not the second.